my country people, oh, our beautiful queen naomi When e be say e go jolly for singapore with eh, kabiesi no be small groove and washington o oh, wey e be say him and kabiesi dey groove oh. i say since when e be say kabiesi and queen naomi come dey together, dey do tins hey na so kabiesi eh, belle na sugar factory dem say kabiesi dey very very proud and happy say cheers wetin e dey miss since o oh see wetin e dey miss hey so na so dem say na so e dey bless queen naomi o dey bless queen naomi from the bottom of his heart say queen naomi make am happy queen naomi bless am queen naomi make make him joy full queen naomi do this queen naomi no do that hey So sotey tobi say hmm tobi say this matter is becoming unbecoming na no say dem don dey accuse queen naomi say na jazz o say use jazz take hold odi of ife say na jazz o almighty jazz na e take hold odi of ife na e, hmm, my people no be small thing o this life eh this life no balance this life no balance o why i say this life no balance be say as queen naomi dey so even the way be say other wives dem dey envy am all of them they, dey dey do make e be like say na make e be like say um, make e be like say dem dey meet up but, but for where Ooni of Ife no send dem oo e no send dem so na so um, Toby carry im frustration go face where uh, eh, Olori Elizabeth dey. He say Olori Elizabeth olori elizabeth your own don too much Oh, all dis good face where you dey do you go dey wish queen queen eh, naomi happy birthday and you go dey wish am well like say she send you she no send you oh, you better leave her alone hey no be small tin i say na one for bad belle people? o oh. queen naomi that person wey e be say as e dey e so she no even the reason the palace she just dey my people now see this life eh once you produce result insult Good cease everybody want to recall with want to be connected with Queen Naomi somehow somehow everybody want to be connected to Queen Naomi somehow somehow because she's blessed she's a blessing so my people oh Queen Naomi go um, uh, Singapore with Kabiyesi go do, do, do some kind thing, pass there, still go do some preaching. They just enjoy themselves, everything. Kabiyesi say he no go fit forget this memorable day. Say eh, it was a memorable one. My people na know say a lot of the Oloris dem dem dey dem dey dey wish say oh I wish na dem be Queen Naomi o. The one wey be say na na the one wey be say dem dey call Temitope. That one sef don try try try make e make e do like say e go be like queen naomi for where if no be panadol e cannot be panadol for where <coughs> e do do do do do e do do do do so tey anywhere e go e go dey form make dem for say e na better woman na that one na e the husband come come dey come dey yab am so my people o. Oh, hmm, as we dey hear we hear say oni of papa and some people dem go welcome queen naomi me i no even dey sure of that story i no know i cannot come and really talk about that aspect because all i know is that queen naomi is loved and is highly favored even the oni of papa love queen naomi so much so now onion fife just dey dey regret everything when e be say e transpire before him meet with this um lady so. So Ooni of Ife na person wen e be say we talk say as im dey so he no dey see e no e no dey look Uche face again he no dey even dey see road again. The only person wey be say e dey im mind now na Aliko Naomi. Na im dey say lie as you dey so we know say you love queen naomi but the woman only oh, two life woman when Ooni of Ife go stop e two life woman eh now e don make mistake He don dey lament e don dey e don complain say ah marry this woman. na mistake e better start to dey right your wrong o oh, dey right the right now because a lot of things rasa rasa eh so a lot of things scatter when e be say dem need to arrange for that palace mostly as Queen Naomi is coming back to the palace. So, concerning Queen Naomi, she is heavily blessed. She is highly favored. Only of I don't tell a lot of people eh? say, I see this Queen Naomi, he no go feel let go. He no go feel let Queen Naomi escape im hand. Say no way. Hmm, my people. When I know say na the na na now we come dey see why see? no want to leave Queen Naomi Nana because eh, Ooni of Ife say person wey be say dey hold picking for her, e no e, she's not going anywhere When she no even bother herself they look for uh, Ghana you say because he purposely leave Queen eh, Naomi with her low cut Queen Naomi won't carry low cut oh if you want plateau oh, any style we say no won't do is she's very very free to do it. But all him eh, know be say Naomi is not going to marry any other man apart from him wey be say na kabiyesi and if una look very well una go see say men sef kpakpa dem dey respect themselves because huh. so people na many people dey advise Queen Naomi say as things don be like that eh, you don enter you don enter you better kuma stay where God put you before you come dey regret am tomorrow. Stay where God put you. And where God put you na better place. So my people o, oh, na so the whole thing just be o. Oh. Meanwhile, preparation is ongoing o. Oh. Preparation o. But the preparation when e dey ongoing, I was thinking whether na Kabiyesi sister pikin na I wan marry. We no know say the person has to do with Kabiyesi himself. So my people, oh, hmm, we now me is highly favored. Though. He's highly favored. This now almost three years when we say my husband not there. So and if I look the way the life be, on I will see say life is short. So anyhow wey be say you wan take make yourself happy. As Kabiyesi now say na naomi na im be happiness make una leave am make una leave am o oh, make queen naomi show am di happiness wey be say e dey find yes because una fit go carry another person the person wey be say una carry my spirit and eh, The person wey be say my people so na so na so e just be o oh. na so e just be